Ili ni Ijwi ry'Amerika ibiganiro vya radiyo ijwi ry'amerika mubandanya kuvyumviriza kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu nayo ni radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inyuma y'igeragezwa rya kudeta mu burundi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'uruhagarara rwakwirikiye leta yarugaye amaradiyo yigenga mu gihugu yagiriza ko yakoranye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ivyagirizo abaserukira ayo maradiyo bahakanye abamenyeshamakuru batari bake bakorera ayo maradiyo barahunze igihugu kuva uruhagarara rwa politiki rutanguye mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu havugwa ko abamenyeshamakuru b'abarundi barenga ijana bategerejwe guhunga igihugu cabo c'amavuko basavye ubuhungiro mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi inyuma ko amaradiyo yigenga bakorera atewe akongera agaturigwa mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abo bamenyeshamakuru bari mu buhungiro barishyize hamwe mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro association des journalistes burundais en exil mu mpfunyapfunyo jb umukuru w'iryo shyirahamwe jean marie hicu burundi amenyesha ko abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro bahura, bahura n'ibibazo bitari bike mu bihugu bahungiyemwo amenyesha ko ari cyo gituma bafashe ingingo yo gushyira ingufu hamwe kugira batorere inyishu ibibazo bibabangamiye mu kiganiro muri isanga twatumiye umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro ajibe valeri muco ari kigali mu rwanda valeri uh, wiriwe
ntiwe
uh, wotubwira neza icyatumye uh, mwishyirahamwe mugashyiraho iryo shyirahamwe ajibe
yego icyatumye twishyiramo ni uko nk'uko wabivuze turamenyeshamo ko barenga ijana bahunze igihugu cyabo kubera ibyabaye mwejeje kubwira abari barumviriza ikiganiro hano rero turahura n'ingorane nyinshi bashaka duhereye ku zibyerekeye umwuga wacu kumenyesha amakuru twaromotse turomogwa kandi hariho abakora mu maradiyo yigenga turiwe muri ayazi za rpa za radiyo bonesha za radiyo televiziyo renesanse na za radiyo isanga isanganiro ziraturirwa amamenyeshamakuru bahunga ntibaba bagishobora kuronka rero ingene babandanya bakora umwuga wabo ariko twaragerageje turiyunga turaguma hamwe bamwe bamwe barashobora kuronka amahirwe yo gushobora kubandanya umwuga wabo twatanguye radiyo inzamba hari mu kwezi kw'icumi mu kakaro ibihumbi bibiri na cumi na gatanu haheze amezi abiri gusa amaradiyo yigenga aturiwe mugabo benshi rero muri twebwe ntibashoboye kuronka ayo mahirwe yo gushobora kuronka ingene bakora babandanya kora umwuga wabo hari ibindi bibazo rero duhura bazi umuntu iyo yahunze afise umuryango urakeneye gufungura abana urakeneye ko baja ku ishuri ibintu byose vyerekeye ubuzima bw'umuntu nico gituma twatereka tuje hamwe dushireho ishirahamwe riduhuza abahungiye mu bihugu bitandukanye turi mu bihugu byinshi vya buraya vya amerika za canada muri afurika turashobora kuja hamwe rero twashaka guca dutanguza iryo shirahamwe ajibere rihurikiyemo abamenyeshamakuru bahunze igihugu mungana iki muri iryo shyirahamwe
Eh, muri iryo shirahamwe gusa uno munsi nabajije ibiharuro nasanze turi mirongo icenda n'umwe ariko igihe tuyitanguza mbo hari mu- mu mu minsi iheze twari mirongo irindwi eh, na bane eh, twari mirongo irindwi na bane nibo ba- bashoboye gutanguza neza na neza igishyirahamwe ya jibewe bagatora amategeko arigenga
Eh, mwarishinze mu mwaka uheze hari mu kuwe kwezi
Eh, ha- twa- ibikorwa igikorwa cya mbere cyatanguye eh, cyari cyo gushyiraho komite y'imfatakibanza hari eh, itariki ku igenekerezo rya cumi n'umunani munyonyo ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ariko neza na neza amategeko agenga ajibe yashyizweho mu kwezi guheze hari muri ruhuma eh, itariki mirongo ibiri na zitatu eh, mu kwe- muri muri uwo mwaka niho rero twakorana ahubwo nihenze twari mirongo irindwi na batatu ntitwari mirongo irindwi na bane Eh, hama uwo munsi abamenyeshamakuru be bahunze n'abandi bafatanyije umwuga kuko ajibewe ntigizwe gusa n'abamenyeshamakuru hari abandi bari basanzwe du- ba- bafashanya muri uwo mwuga n'abamenyeshamakuru eh, nk'abatekinisiyen abakameramani n'abandi eh, nabo nyine bari muri ajibewe kuko ibibazo biduhanze eh, ni bimwe tukaba rero tuva mu bihugu byinshi hariho za uganda u rwanda ubufaransa ububirigi hariho ubwongereza kanada leta zunze ubumwe za amerika za kenya n'ubuswise nibo bashoboye gushyira kwemeza amategeko agenga ajibewe uwo munsi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ruhuma uno mwaka icyicaro cyaryo kirihe
ubu icyicaro nta cyicaro tuvuga ngo kirahanaha kuko eh, nk'uko nabwiye tuva mu bihugu byinshi eh, komite benshi bari muri komite bari ngaha mu rwanda bari ngaha mu rwanda eh, wavuze uwirongoye ari we jean marie zeneyi cy'uburundi ikigira kiwe ni francois bizimana Eh, muramumumva muri radiyo inzamba eh, uwundi ajejwe eh, secretary generale eh, umunyabanga mukuru akaba ari eh, mupfasoni josine kaje hama jean regise nduwimana nawe akaba ajejwe imigambi ya jibe ndetse akaba ariho na bertrand ngendakuriyo ariwe ajejwe ibigega abo nibo bagize eh, komite Eh, mu minsi rero imbere nk'uko twabivuganye n'abandi bamenyeshamakuru bari hirya no hino mu bindi bihugu tugiye gushyiraho amakomite eh, aserukira ajibe mu bindi bihugu bisigura yuko ajibe utazovuga ngo gusa icyicaro ngo ahanahanaha ni ikihe mwishinze gukora
ego ibyo twishinze gukora muri azimbo icya mbere no gukingira no gutsimbataza uburenganzira bwa bw'umumenyeshamakuru eh, n- n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro eh, ku ruhande rero rw'abanyagihugu n'abatwumviriza aho rero eh, ni ukuvuga ko dutegerezwa kubandanya eh, dushikiriza amakuru eh, naho tu- naho turi mu bihe bigoye bitoroshe by'ubuzima bwacu mu buhungiro ikindi twiyemeje muri ajibe ni uko eh, dutegerezwa kurwanira agateka k'abanywanyi ba ajibe kurondera uburyo eh, bw'amafaranga n'ibikoresho bishobora gutuma babandanya umwuga wiwe hariho kandi eh, no gushigikirana hagati y'abamenyeshamakuru bahurikiye muri ajibe eh, kubandanya turondera kandi eh, dushikiriza amakuru abarundi n'amakungu kandi rero tukabikora eh, tugakora ibishoboka byose kugira eh, ashikire benshi
Eh, tuze ku mirongo ya telefone eh, Elise aduteye akamo Elise uratwumva
yego ndabumva mwiriwe mwiriwe O, tubwira irindi zina nawe uhamagaye uri
ngenda kuri iyo ubu n'umwanya ndi mu kinama cya bujumbura Eh, mufise ikibazo canke iciyumviro muterera
yego byose ndabifise nagomba mbanze ndamutse valeri yego ikibazo cya mbere aravuze yuko bomowe baturi b'amaradiyo yego baromoka se nagomba ndamubaze eh, burya mu komoka nibo baba barabigizemo uruhara bo bonyene abo ba- bo- bavuga yuko bomotse Eh, nk'akarorero kuri icyo kibazo ntanze nagoma asobanurire eh, nko kuri kandi nigeze kumva kandi byari kuri iyi radiyo nyene aho umuyobozi wa bonesha fm yandikiye umunsi mu igihe habayeho kudeta eh, yandikiye uwararongoye kijya gitero cyo gukura umukuru w'igihugu atora n'abanyagihugu yamu- amwandikira yuko yozimya radiyo ya rema fm ega urumenyeshamakuru eh, wogira ni ruhara gute n'abateye kudeta icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri mbega ko bavuga ko bomowe kijya gihe ubutegetsi bwari bufise nde Eh, none ababomoye ni bande ikindi kibazo cya nyuma eh, nagoma namubaze nk'uko eh, eh, ku bijyanye na raporo eh, iheruka gusohorwa na oni n'inama yabaye ryari eh, ku- ku bijyanye n'agateka kazina muntu mu burundi mbega ah, aremezanya naze diare huseni yuko mu burundi eh, ari igihugu cyo ku macuniro yego Murakoze.
ibibazo byari ibyo Eh, reka bishure mumishure Valeri
yego eh, ngenda kuri yo ikibazo cya mbere wavuze uti hari byavuze yuko hariho abagize uruhara mu bamenyeshamakuru mu byerekeye kudeta ivyo rero sinzi ko wifitiye ivyemezo ariko eh, havugwa vyinshi aba hajya ugutuka nagutorera iyo eh, ko ari amenyesha makuru bahunze burya bagumye basaba nk'ubu ariko uravuga yarongoye bonesha yagumye asaba yuko hoba eh, ama ankete yerekana neza ingene vyagenze bijya bintu murazi neza ko hariho icegeranyo cashikijwe eh, na procureur de la republique ico gihe ari valentin wewe yerekanye yuko yavuzuye ko ha- haturiwe iradiyo imwe gusa ariyo rema fm Eh, bagenzi bacu batwo na nyene bahuye n'ayo makuba eh, iradiyo yabo igaturirwa ariko nta kindi kintu yigeze ashikiriza eh, kuri ivyo urumva rero guca uzana uti barasa uruhara muri kudeta reka tuzorindire ubutungane eh, bwigenga buzokore bwerekane neza eh, uruhara rwa bamwe na bariya vyerekeye ingene vyagenze vya kudeta n'ingene amaradiyo yaturiwe ariko ico tubuzi mwazi ko mu maradiyo ah, za inzamba naho umuntu bamaze kwerekana neza bakavuga ingene vyagenze hari abasirikare n'abapolisi bavuze ingene batumwe bakagenda bari kumwe n'imbonera kubagenda guturira za rpa na za bonesha urumva rero umva ugutuka nagutorera iyo bakora icegeranyo c'ukuri ubutungane bwi- bwizewe neza bu- bu- bu- bugira bukurikiza amategeko bwigenga ntibari kuvuga rema fm kuko murazi ko atari rema fm gusa yaturiwe
Mu- ikindi kibazo E- ego Ego mubandanye ego hari ikindi kibazo yabaje ati none abomoye abajurnaliste ni bande ko kijya gihe mbega ninde yatwara eh, mu rujya mwanya ujya kudeta n'igihe amaradiyo aca aturirwa Eh, ico ni ikibazo eh, gitomoye kandi cumvikana nivyo rero twe natwe dukeneye kumenya abamenyeshamakuru bamye basaba yuko hoba amatohoza yigenga ku vyerekeye ivyabaye vyose abako- abagirizwa ibi na biriya bagashobora eh, kurenguza ingwene ubutungane bagahanwa hama rero mu vyerekeye rya raporo nayo ya zede radusene nayo eh, erega burya ivyo ari vyo byose n'umugwi wigenga avuze ati mu burundi eh, hari abirirwa barapfa murabizi neza ko birirwa barapfa naho ngenda kuri uri mu kinama uhora wumva aha na hariya bica abantu ibiziga bitogwa none si ibiziga vy'abarundi si ibiga vya- si ibiziga vy'abantu baba bafashwe bukeye bakicwa kandi eh, igihe bafatwa bari bazima aho rero niho hari ikibazo kumenya mm, urugero rw'ivyo ubwo bwicanyi buza burabambwa byo tuzi vyovyo hari ama amanuze aguma aba ama ankete aguma aba redaraduse nakora n'abari burundi eh, washaka eh, abatanga aya makuru nyene ni mwebwe n'abaduha amakuru ni mwebwe nyene n'abari mu mugambi uri ku butegetsi n'abatari mu mugambi uri ku butegetsi n'abatari n'aho begamiye bose nibaza batanga amakuru bagira batabaza abantu baba batwara kandi bagatorwa ari ibiziga Mura- yemeye ko niko nomwishura sino ivyerekeye ivyo ariko aravuga ngo uruhara rw'abamenyeshamakuru ngo muri kudeta reka umunsi ubutungane bwashoboye kwigenga buzokora ibishobora byose kugira bushobore gutohoza neza bamenye ingene vyagenze abaturiye amaradiyo babamenye murakoze Ah, pire aduteye akamu nawe Ah, pire uratwumva
halo wi aro
ndabumva eh, watubwira irindi zina naho uri
nitwa pitara kindi gitega eh, ufise ikibazo canke icyiyumviro
rero mfise icyiyumviro nagomba guterera yego
mwumva baravuga yuko bagize ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru mba barabakorera ry'amaradiyo bavuga ko yugawe mugabo ico kiba iryo shyirahamwe baba baragize baba bafise intumbero iyahe kugira natwe turi mu burundi guma tumenya amakuru kuko mwajya amaradiyo aturi barimo yuguruwe kandi ibiganiro guma bishikiriza ukuri kwame ntego riguma turonka nyene info baba bariko baratanga
Mu- mwishure valeri
yego intumbero nayivuze eh, niyo gu- kugira gu- gu- gutsibatazwa uburenganzira bwo kumenyesha amakuru n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro eh, ku banyagihugu ivyo rero bigaca mu mu- mu buryo bwinshi hari kurondera uburyo bushobora gufasha abamenyesha amakuru bahunze eh, bashobora kubana nyine bakora umwuga wabo nico ajibe igamije ah, nuko gusa nta ntababwiye ntagambiriye ico byinshi twiyemeje gushikako eh, kurondera ico cyose cyotuma abamenyesha amakuru bari mu buhungiro bakora umwuga wabo mu mu- mu kwi- mu mwidegenzi cane cane eh, hama ba- bagakora eh, borohewe mu kazi kabo kurazi ko uzi ubuhungiro bigoye hari ugukora umwuga bisunze akarangamutima bakisunga kandi ibihe igihugu cy'uburundi kirimwo gutera intege ni iyindi migambi yerekeye iza gufasha amenyeshamakuru abahunze ibyo ni iyindi migambi rero nayo navuze mbona yanase kurandira ariko icyo bamenya cyoco ajibeye nk'uko bivuga ryo nyine ni asosiyete journaliste burundi en exil rihurikiyemo abajournaliste bahunze bari mu buhungiro urumva mugabo icyo bamenya coco ko avuze ivyerekeye amakuru dutanga ngira yashatse kuvuga inzama nahumura ko gushwa uno munsi nizo ziko zirakora hariho n'indi radiyo umurisho ikorera muri canada ugabo inzama nahumura nizo zihurikiyemo abamenyesha amakuru benshi mu bashoboye kubandanya bakora umwuga wabo turitanga kandi amakuru dukora tuba twatohoje neza icyo abanywanyi bumenya cyane cyane abanywanyi ba radiyo voa nimumenye neza yuko abaduha amakuru ntimwibaze rero ngo ngo nabatari ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i burundi abaduha amakuru benshi n'abari mu butegetsi n'abari mu ntwaro n'abari mu mugambwe ni ibyambonera kure niba rya polisi aba bari mu burundi cyangwa abari kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu nibo baduha amakuru nicyo gituma tuma tubahindura amajwi gatoya kubakingira ariko bamenye neza yuko abaduha amakuru menshi yadutanga n'abari mu ntwaro n'abari mu mugambwe sndddd ko nibo bazi byinshi nibo babona byinshi
dufise kandi ku murongo wa telefone edward edward uratumva
ego ndabumva watubwira aho uri n'irindi zina
nitwa nduwayo edward ndi mucankuzo mu gisagara ku mutumba wa bumba ikibazo cyangwa icyiyumviro
ni icyiyumviro ni n'intererano nagomba gutanga kwabo bene iwacu nagombye ubwa mbere na mbere banjye ndamusebo mwene wacu valeri
arabumva
ni ukuvuga intererano nagomba gutanga burya abamenyeshamakuru bavuga ati kijya muri kiriya kiringo ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuye mu mpore nk'umuntu yariko arabikurikirana ari mu burundi burya ntiwari kubona nka generali niyo mbare azanye abasirikare na ba sirenda yirukiye ati tuje kuvuga ijambo ngo uronke ungene umusubize inyuma nawe utabigwanisha ufise ni ukuvuga nk'icyo nusaba leta ni umubyeyi wa twese yobagirira ibongo mugabo bikava kuri bo bakabanza bakayisaba imbabazi ku kubera mugabo n'aho atari bo bakavuga n'ingene biba byarabagendeye nubwo je ntuba ngomba kubabera umuvugizi ndibaza bayisavye imbabazi ntureka kubareka kuko ni bese yiribwira numva ibibabarira ikababwira ati ntibatahuka kandi bagatahuka nta ngorane bagira
murakoze kiriya gihe nivyo nivyo nako ndavuga ati baguye mu mporero mugana ubwo baguye mu mporero sinovuga ngo bace baguma hanze kuko ndazi ubuzima bwanje ntibworoshe murakoze muhavuga iki valeri
yego edward burya turabarundi kandi natwe turakunda igihugu cacu burya uwahunze abahunze nibo babizi ubuhungiro ntibigira buryoha uko bigenda kose uri hanze y'igihugu cawe udashobora gutaha mu gihugu wama ushaka twe turifuza rero gutaha nicyo gituma mu migambi ajibe yishira imbere hariho kubandanya duhimiriza twongera dusaba yuko abamenyeshamakuru bahunze botahuka mu gihe cyabibarutse ibinyamakuru nabyo byaturiwe bigashobora gushumbushwa aho rero kugira rero dutahe urabizi rero biragoye hari ibisabwa nuvuga gute ikenerwa gushyirwa mu ngiro kugira bashobore gutahuka bari mu mutekano ntangere kandi bakambanya bakora umwuga wabo urumva uho bimeze ubunye turabona yuko bidashoboka nababwiye ibyegeranyo byagiye birasohoka bavuga ingene byagenze by'amamanifesitasiyo amakudeta ibinyamakuru byaturiwe bakavuga rema fm gusa ubutumwa bakavuga rema fm gusa ko ryaturiwe kandi ari izindi radiyo zaturiwe sinzi rero yuko bashaka aricyo bashaka kunyegeza cyerekeye uburyo zaturiwemo n'ababikoze ariko icyo bamenya coco turabona yuko ataragira yuko dutaha uti kuki shaka urabe ndaguha akarorero bajya bamenyesha amakuru bene wacu bari burundi ingene bamerewe nabi ntaba rongoye radiyo isangano mwumvise barengusha ibyiciro kangahe mwiperereza iperereza rirabaho hari aho wabibonye yuko rishobora gutuma umumenyeshamakuru hariho za sensi hariho ubutungane akaba ari perezida rimutuma agira rimugire rimugire ku iterabwoba kubera inkuru baba bakoze wamumenyesha amakuru wo muri iwacu desire simbihebura yakubitiwe mu giheta muri uku kwezi guheze wamumenyesha amakuru w'isanganiro mu ruhigi jean claude nshimirimana yahamagwa na guverineri buramatari abdara amubwira ko iterabwoba hariho baja bigirimana yanyurujwe n'ubu yabuzwe irengero ibaza yuko yarapfuye none abo bose murabye we n'abariko barakora mu gihugu badashobora no kugira kugira n'icyo bavuze ku byerekeye umutekano badashobora kuvuga ati hariho umuntu wo muri seneri w'umwiperereza yafashe umuntu yakubaguye umuntu yishe umuntu canke yanyuruje umuntu igihe badashobora kuvuga ingorane two ziraba ziterwa n'imbonerakure zimwe zimwe none gabasha ngo twemeze neza yuko vyokunda yuko twe twotaha muravye kuntu biko bimeze mu gihugu ivyerekeye ibwirizwa shingiro atamenyesha makuru ari mu burundi ashobora guha ijambo uwutemera uwutemera ibyo bwirizwa shingiro ashaka gutora oya ata kibanza bafise murabona neza yuko by'ukuri uko bimeze mu burundi hariho icuka cotuma iciza cotuma umenyeshamakuru akora mu bwigenge rero ntavyo nibaza arakoze Eh, dufise kandi Calixte ku murongo wa telefone Calixte eh, uratwumva Eh, Calixte
ndabumva eh, watubwire n'iri zina naho uhamagaye uri
ni karisite muvugana ndi kigali eh, mufise akabazo canke intererano
akabazo nendaga kubaza uwo nguwo nendaga kumubaza ko bishyize hamwe bari mu bari hanze y'igihugu bafite iyihe gahunda cyane ko bari mu gihugu nk'iki cy'u rwanda sinzi icyo baba bagamije kugeraho sinzi ko nk'u- nk'ubu bishyize hamwe bari muri iki gihugu sinzi ko hari n'icyo bavuga kugira ngo leta y'uburundi ibe yabumva cyane ko ari mu gihugu leta y'uburundi ishinja ko kiba kiri inyuma y'abarwanya leta y'uburundi nk'uko bakomeje kujya babivuga bagamije iki muri uwo mu- muri iyo gahunda yabo nicyo nababazaga murakoze eh, mumwishure vare
Eh, kuko nabikubwiye ameshamakuru warurikiye muri mushyirahamwe ya jibere ntituri mu rwanda gusa ntituri i kigali gusa hari n'abari mu zindi ntara zo zo mu rwanda nkitwa i kigali hariho ubufaransa ububirigi ubwongereza za canada ya leta zunze ubumwe za amerika za kenya ubusuwisi n'ahandi aba bose bari muri ajibere rero wumva kuvuga yuko twebwe ameshamakuru bahugiye mu rwanda bakorana n'aba n'aba- n'abatavuga n'abariko barwanya ubutegetsi uriko urihenda rwose kuko amakuru twe tuvuga dushikiriza yumva abarundi yumva amakungu yumva isi yose sinzi ko ari akanenge muradutora mwumva tuvuga eh, ibi- ibi- ibiturira igihugu canke i- i- ibigwanya leta tuvuga ibihari ibiriho duha ijambo bose Ya- iyo batwemereye abari ku butegetsi ntibatwemerera bamwe bamwe barabavuga canke bakatwinga ati ntibikunda ntibishoboka murazi ko bivugiye ku radiyo yanyu eh, no- no- bo- bonyirukana mu kazi kanini no gupfa nkapfa ivyo rero niko biri sinzi rero ko karigise uba umaze kumva amakuru twadushikiriza eh, adatomoye ariko ico bamenya coco ajibeye ikintu mu migabo n'imigambi ikintu ca mbere ishira imbere ni akarangamutima k'abamenyeshamakuru kirazira yuko hagira umumenyeshamakuru wo muri ajibe ashobora kurenga ku mategeko bimwe bita deontoloji mu gifaransa na etike akarangamutima k'umumenyeshamakuru kirazira kikazirizwa uwo mumenyeshamakuru ntazoba ari muri ajibe uwo si uwacu
murakoze dufise kandi Vincent Vincent utubwire inini zina aho uri ikibazo canke intererano
mwiriwe neza mwirewe
Eh, ndi ndi hano i kigali hano mu karere ka gasabo mufise ikibazo canke intererano
bo ikibazo nagira mbaza umutumire nagira ndamubaze ati mbega ko ah, hari amaradiyo amwe amwe yagiye ahabwa imbabazi akemererwa gusubira gukorera mu gihugu kandi mbega nk'aho mwebwe mwaha- mwahabwa ikigongo nyakubahwa mukemererwa gusubira mu gihugu mbega mwavyemera canke mwahitamo kuguma mukorera hanze y'igihugu ikindi kibazo ese mwebwe uko mwishize hamwe ah, hari abamenyeshamakuru bakorera mu gihugu mwoba mu- mukorana kugira bazoze barabaha amakuru atomoye y'ukuri bishikiye kuri tere apana ibintu byo gukura imitima abanyagihugu Ah, ikindi indi ntererano ni ukubashimira ukuntu mwakomeje mwiyungunganya Eh, byari bigoye byari bigoye cyane mu minsi itambutse nagira ndabashimire rero ko mwakomeje kwishyira hamwe kandi muzakomeze gutyo nyine ku gatima muzo- muzogahorane mukomeze muremeshe abanyagihugu bari hanze y'igihugu ubuhungiro biragoye murakoze Eh, Valeri
Aho Vincent urakoze kudutera intege Eh, abamenyeshamakuru bari i burundi eh, ntidushobora gukorana ko turazi ko twaba tubashize novuga gute twoba tu- tu- tu- eh, tu- vyotuma bashobora kumererwa nabi no gupfa bagapfa ariko twebwe ukuntu dukora muramwumva eh, du- dutanga amajwi nari nababwiye yuko ahanini nk'abari mu ntwaro ku butegetsi bw'uburundi batemera kuvuga nka bajya abavugizi canke abashikiranganji abayobozi n'abandi ntibemera kuvugira ku maradiyo yacu n'abo dutelefona twahora eh, dukorana neza tukiri i burundi tu- tu- mu biganiro baratubwira bati murabizi nawe ko ukuntu bimeze sinshobora kuvuga ku iradiyo yanyu ahandi ho eh, no gupfa nopfa ariko ibintu bimeze uku n'uku n'uku aho mperereye ibyo muri ko muravu- muri ko muramaze meze ukuntu bakimwe ntimuvuge ko ari ijana yababwiye ibyo byamaze yabaye ntidushobora gukorana nayo n'abamenyeshamakuru kugira ngo ngo tubahe mu ijambo tuvuge tuti abamenyeshamakuru ari burundi reka tubwire ukuntu byifashe murumva yuko bitokunda ariko ukuntu dukora turakorana n'ibinyamakuru kuko murazi ko duhora tu- tu- turondera amajwi mu- muri eh, naka umutegetsi naka yavugiye ku isanganiro avuga uku n'uku n'uku amajwi twa- tuyakeshera bisanganiro turavuga amajwi ko twakuye kuri radiyo y'igihugu turavuga ko twayakuye mu nuze mu makuru yo muri jurnali iwacu ibyo birakorwa n'abamenyesha makuru igikuru gusa ni uko uvuga iryo jwi iyo ryavuye eh, ntu- ntu- ntuvyitirire kandi atari wowe wabikoze atari wowe wabirondeye ibi niwe bita plagia uburenze ku mategeko rero twe niko dukora n'andi majwi tukamwizahira no ngaho kuri radiyo y'ijwi rya amerika turatwumva abategetsi babo baba bavugiye ko hama natwe tugakora iyo nkuru tukabaza n'abandi uko bazibaza ni uko rero dukora hama ikindi naco je nagire mpumuriza abarundi bose batwumviriza nta menyeshamakuru ahurikiye muri agibere hanyenshatse kuvuga benshi muhora mwumva bo muri radiyo inzamba canke muri eh, ca kiganiro humura ca radiyo rpa ijwi ry'abanyagihugu nta menyeshamakuru azoshobora kugenda kuvuga ibintu biturira igihugu canke avuga ibintu atari byo abesha eh, uko biriko biragenda mu gihugu ni amakuru tuba twa- twatohoje neza ni amakuru tubwirwa n'abari burundi abari mu ntwaro imbonerakure abapolisi abari ku mitumba abanyagihugu bose badushikiriza amakuru kandi bakabitubwira n'abavugizi bamwe bamwe baratubwira ati ico ki- kuri ico kibazo ni ishuku ni uku n'uku mbwa ntimuvuge ko ari jewe kumvo z'umutekano wanje turavyumva ni naco gituma umwuga wacu ugoye gose muri mu buhungiro nuko dutegereza gukora kuko ica mbere dutegereza kurategereza gukingira umuntu yitwa ko ari umunyagihugu aduha inkuru kirazira yuko eh, ushobora kumushira ngaho ijwi ryiwe rikumvikana hama eh, ba- za mbonera kure zikora n'ubutegetsi ice zimukorerako nk'uko ba- babivuga basi kumukorera ko yagize imana eh, bakamukubagura gusa ntibamwice eh, niko kumukorera kugira ngo dushobora kwemera yuko abaduha amakuru bashobora eh, kugira ingorane kubera twebwe kubera ijwi ryiwe eh, twarishize eh, ahumvikana ariko amakuru ndagenda bahumuriza amakuru tubaha abajournaliste bari muri agibere bahora bakora biciye muri inzama na humura ni amakuru atomoye kandi aba yatojwe neza kirazira kikaziza ko tunatanga amakuru aturira
Eh, sofoni nawe nyene aduteye akamo sofoni eh, uratwumva
ego ndabumva eh, watubwirire izina naho uhamagaye uri
igihe nitwa ngenda kuri yosofoni ndi ngaha ibubanza eh, mufise akabazo canke iciyumviro muterera
Eh, akabazo nari mfise na cyakubaza ati mbe nk'igihe radiyo bonesha fm wemereye igakora abamenyesha amakuru bahunze ataco bagira bahava bataha cyangwa ibyo bigenda gute ikindi akabazo nashaka kumubaza nashaka kumubaza ati ubu unye kuri ajya amakuru mwahora mushyira kuri interineti mbona byarahindutse ubwo nta kuntu mwosubira kutworohereza bamwe bamwe barahora bayahiga kugira ngo ntibisubire kubagora murakoze murakoze eh, valeri
mukije Eh, urumva nagenda kubwire icya mbere coco eh, bonesha nizoba ari iya mbere yuguruwe eh, na burya butegetsi ariko murazi yuko murazi nyene zugururwa murazi ibyo babanza kubasinyisha eh, yuko bemeye gukora uko ubutegetsi eh, buba buzobibategeka uko si ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ariko urumva eh, sinovuga ngo abamenyesha amakuru y'i Burundi ntibakora barakora neza umwuga wabo aho bageza ko burya hariho eh, ijambo ryerekeye abamenyeshamakuru rigira riti umumenyeshamakuru mwiza afite akamaro ni umumenyeshamakuru muzima akiriho aki- akiri muzima un bon journaliste c'est un journaliste vivant icya mbere umumenyeshamakuru aba- ategerezwa gukingira ubuzima bwiwe rero kuri icyo kibazo cyerekeye bonesha naco eh, hariho iyindi yuguruwe isanganiro ariko ntibisigura yuko abamenyesha amakuru baje bava mu isanganiro canke eh, baje ba- bahunze ba- ba- ba- bakora muri bonesha yuko bisigura yuko eh, ubuzima bwabo buzo- buzoba bukingiwe mu gihe boshobora gutaha kubera bonesha yuguruwe sico bisigura na gatoya nababwiye ivyerekeye ubutungane bwigenga nababwiye ivyerekeye amatoza ategereza kuba agira bamenye neza icaturiye bonesha icaturiye isanganiro icaturiye rpa ni bande babikoze ni ba- bari ba- batumwe na bande abantu barengetisha imbere y'ubutungane bahanwe gutyo niho uzobona yuko n'andi mategeko yose bazaba bayubahirije azoshobora gutuma umenyesha amakuru ataha muri mu nda akabandanya akora umwuga wiwe ariko gushwa uno munsi uko bimeze sinibaza yuko hari umenyesha amakuru eh, yahunze yokwifuza gutaha uravye ukuntu bimeze mu burundi
Ah, dufise kandi Eugene Eugene uratwumva
ndumva cyane ndabaramukije agakuru ry'amerika mwaramutse Mu- tubwire indi zina naho mpamagaye muri
andi ngaha mu gisagara cya bujumbura eh mufise ikibazo Yego.
canke intererano yego mpereye ku ico yahereje ko avuga yuko atamenyesha amakuru yahunze ashobora gutahuka ibyo nka twebwe abenegihugu twabonye ibyabaye dufatiye demiri kenze demiri seze ico ku barundi b'umutima ntabwo cyotangaza kuko banka gutaha kubera bazi ama- amabi basize bakoze ngaha mu gihugu cyacu c'u burundi hanyuma uri kurihweza ukuntu ariko avuga ngo hari abantu bo muri leta bakora nabo bwiriki jewe mfata ko ari nka- ko ari za mvugo zabo zo kugira ngo bumve abenegihugu yuko kumbure hari abantu bari kumwe kuko uri kuraraba ibi bintu o, abo bazungu bakunda gusohora abo ba ZDR ba- abo ba- ba ZDR Hussein basohora ibintu usanga bariko barapfundikapfundika nabo nyene bari hanze bahunze zo kugira ngo bandike urubwa igihugu ariko nkabazwa n'ukuntu umurundi azi ko ari umuvukagihugu yubaha ukumva gutura igihugu ciwe camwibarutse ivyo birambabaza cyane usaje nk'akagoye nomuvunira nibavye ubujimu baje ibuntu biyumvire ko ari abarundi bakeneye kuba igihugu c'uburundi basabe ikigongwe hama batahuke mu gihugu twubahe igihugu cacu c'uburundi kuko uzo- uzoguma bavuga amajambo aturira igihugu ku kurenganya abantu kuka- kukare- ku kurenganya igihugu ku- kuvuga amajambo atana baba bayakuye amajambo bifundiye ntaco bizobashikanako nicyo novuga nuko noba- nobabwira yu- nobabwira bakareka bene igihugu bagatekana bakikorera imigambi yabo imigambi yabo ata abantu baguma babesha ivyo babesha kuko ntaco bizobashikanako reka bishure eh, kuko mumwishure mfatiye mfatiye nk'aba- nk'abarundi bene bacu bari mu rwanda iyo numvise ko babuze gutahuka birambabaza cyane Raba aba- aba- aba- abarundi bari bahungiye tanzania bose bariko baratahuka basanga ivyabo vyaratunzwe neza Reka- nta muntu n'umwe akurikirana n'ikintu na kimwe Reka bishure.
nico gituma rero abo abo bantu birinze bavuga ngo bagize ibintu vy'iradiyo biri ku ntuzeya iyi radiyo nta na hamwe izwi nta na hamwe izwi nibareke gutesha umwanya bene igihugu urabona ko twinjira mu bintu vy'amatora tugiye kwinjira mu bintu Reka- by'amatora reka bishure.
gutesha umwanya abene gihugu Eh.
twikorere imigambi imigambi y'iterambere dushobore kwitereza imbere kwiterera imbere hama abo nabo nimba babona yuko amahungi- ubuhungiro bwo buzoshikana ku byo bashaka rero nibazibaza yuko botesha bagavuga ko nta na kimwe bazobashikana Reka kuko bishure.
ibintu z'ibinyoma n'imana ndavyanka naho bizobashikana mumwishure Valeri ngo ejene yego ejene ndakuramukije bumva ahanini ashikiriza icyiyumviro ciwe ah, uko a- abona amenyesha amakuru bahunze eh, n'akazi n- n'ibyo ba- ba- ba- ba- bakora ariko ndibaza yuko ngira ntaharumva eh, nko mu nzama canke humura canke abandi bamenyesha amakuru eh, baba- ba- bahurikiye muri ajibere bagira baturira bavuga ibintu byo guturira igihugu sinzi ko ari twe duhora tuvuga ngo eh, tema uyu n'uriya cyangwa uriya mu mu ngo kubera eh, atemera ibwirizwa shingiro rigiye gushyirwa mu ngiro eh, rigiye gutorwa sinzi ko ari umumenyeshamakuru wo muri radiyo inzamba ahora yigisha za ndirimbo za mbyino abana bato bariga eh, muri pirimeri babigisha eh, ku- ku- ka- kahise ka- ka- kabishe bari- bababwira yuko bobandanya babyi- ba- babyibuka kugira eh, baribe urwango n'inzigo mu mitima yabo sinibaza yuko eh, mu makuru ahora yumva y'inzamba canke ihumura ahora yumva abantu bahamagarira abarundi gucanamwo sinzi ko muri inzamba no muri humura ejene ahora yumva umuntu radiyo inzamba yahaye canke humura yahaye ijambo avuga ati abarundi mumarane abarundi bamwe ni ba mugeri abandi ni abansi b'igihugu sinzi yuko abantu nk'abo bahora baca muri radiyo inzamba canke ihumura aravuga guturira urumva muri icyumviro ciwe ngira amakuru ukuri gura kuvuga mu makuru abamenyeshamakuru bahunze bahora bashikiriza ngira ntibimuryohera hari abantu badakunda kumva ukuri iyo ari ukuri kuvugwa ku muntu asanzwe ashigikiye ko aba ariko akora amafuti ariko icyo umumenyesha cyo cyo ejene ibyo ntibizopfa bishyitse mu bamenyeshamakuru warukiye muri ajibere aho bari urwango hagati y'abarundi aho bazana imvugo zo gucanishamo abarundi ibyo ntibizopfa bishyitse murakoze dufite kandi viyator viyator uratwumva
yego mwiriwe
wagabanya nimba uri hafi y'iradiyo wagabanya volume y'iradiyo
yego nayiguye nayiguyeyo
ariko ubu mwavuga irindi zina ryanyu naho muri ejo nitwaragira mungu ndi mu gihugu cy'u rwanda yego mufise ikibazo cyangwa intererano
ego bwa mbere nagomba ntangure gushima ahanini utwigoro twabaye hagati y'abamenyeshamakuru bahagurikiye mu nzamba na humura kuko iyo batabaho nibaza yuko abarundi hari inkuru nyinshi baba batamenya kuko naho hariho abatabona utwigoro turiho ariko nagomba ngire ko mbaza n'utubazo barera imuco mbega humura n'inzamba ko ziriho hama na jebe ikaba yarabayeho uburyo bukoreshwa mu nzamba na humura bugiye hamwe ntimwibaze yuko ariho igikorwa kumbure gikorwa cyokorwa neza hama ikindi nacyo muri kazoza ishyirahamwe mwaba mwiyumvira yuko ishyirahamwe rizava rihuza abamenyeshamakuru bagatangira inkuru hamwe cyangwa bazobandanya bahurira mu ishyirahamwe muga bamwe bava hariya n'ahandi nko muri humura n'izamba cyangwa ayandi maradiyo nk'uko wabivuze asanzwe akorera hanze ikindi nacyo nagomba kuvuga ni ku bijyanye ukuntu amakuru abanyagihugu bayaronka murazi yuko nka humura cyangwa inzamba cyangwa izo zindi zose zidakorera mu gihugu umunyagihugu ateza kuyumviriza ari uko afite agatelefone kagezweho izi bita simatifone kuko amakuru dushikira ni uko mu gihugu hariho ahantu kugira bumvirize inzamba cyangwa ihumura hariho usanga umunyagihugu arisha magana abiri arisha amajana atatu arisha ijana naho ugasanga hariho abajya kuyumviriza avuye ku mutumba uyu akajya ku wundi mutumba muri kazoza muribaza yuko abamenyeshamakuru ku ingufu zagiye hamwe mugashyiraho ishyirahamwe muribaza yuko mushobora gushingaho umunara ku buryo abanyagihugu bari mu burundi bashobora kumviriza amakuru bitagoranye n'uwo badashobora kuronka iyo simatifone murakoze
murakoze mu mwishure bari
nagenda kumenyesha ko inzamba radiyo inzamba yatanguje n'amenyesha makuru bahunze bari bavuye mu binyamakuru bitandukanye aho itangiye rero nanahumura humura n'ikiganiro cya radiyo rpa ry'abanyagihugu urumva ko rpa yagumyeho mugabo inzamba ni radiyo nshasha humura yoyo ni ikiganiro cya radiyo rpa yagumyeho urumva yuko abamenyeshamakuru bo muri leta bashoboye kwiyungunganya bakabandanya bavuga mu radiyo yabo inzamba yoyo ni radiyo nshasha yashyizweho n'abamenyeshamakuru baje bava mu bindi binyamakuru bitandukanye byari mu burundi i bujumbura n'ahandi nka za gitega ikibazo rero cyerekeye rero abatape nibyo ni ikibazo gikomeye rwose kuko nta handi ahanini ducisha amakuru ni kuri za watsapu niyo ngurane dufite ajibere biri mu biri kuriga ngene abamenyeshamakuru twashobora gutuma amakuru yacu yumvikana ahanini hashoboka ni ukuvuga ashobora kuronka abarundi benshi cyane n'ujya mu rundi ari ku gatumba adashobora kuronka amafaranga yo kugura aga simatifone ngo ashobore gushyiramo watsapu kugira ashobore kuzajya dukurikirana ibyo rero biri mu bibazo biduhanze cyane kandi bitubabaza kuko ujya utegura amakuru ukayashyikiriza mugabo ukaba uzi yuko abo wateguriye bose badashobora kuyaronka urumva yuko biratubabaza ku mutima mugabo twagiye hamwe kugira dushoboye kuraba ngene ibibazo mwe n'ibyo dushobora kubikemura urumva rero ni uko bimeze ikindi nacyo nashaka guhumuriza ndakugira yuko ataco tutazokora n'ubu imigambi iri imbere igeze kure turavugana n'abadufasha yuko twoshobora amakuru yacu yashobora gushikira abarundi benshi bashoboka ko abanyamahanga bobo barabyumva kuri za whatsapp bacishiye kuri za za twitter n'ahandi za facebook barabibona ariko dukacara cyane cyane abarundi ibiganiro byacu ibiganiro bihamagarira abarundi kwiyunga kujya hamwe ibiganiro bihamagarira abarundi gutsimbataza indwara ya demokarasi ibiganiro bihamagarira abarundi kwitabira ingendo yo gushyira imbere ubutungane gushyira imbere umubano mwiza gushyira imbere kurwanya injyane z'amoko ibiganiro bishobora gushikira abarundi benshi ko turazi yuko hariho benshi bariko barabigisha bariko bigisha abarundi gucanamwo ibyo turabizi ico gituma hari ibiganiro vyinshi twagiye turashiraho mu maradiyo yacu ngira byinshi bimwe bimwe muramubyumva biraba iby'ubutungane biraba iby'agateka kazina muntu biraba ibya politike no guhamagarira abarundi kugira ingendo yo gushyira hamwe gusubiza hamwe tukunga ubumwe twahorana mu minsi yeze mugabo buriko buratosekara buriko burahungabanywa ahanini n'abari ku butegetsi burundi ezakiyeri uratwumva ezakiyeri ezakiyeri ntawe dufise ku murongo wa telefone dufise desire desire uratwumva mwotubwira irindi zina n'aho muri akabazo n'intererano
twagizimana desire muri he
ndibujumbura mufise ikibazo canke intererano
yego mfite ikibazo yego
mfite ikibazo mumubaza haro ndabumva yego desire ndakumva numubaza yuko ubwo buhinga batoye bwo gukoresha izo radiyo haro turabumva turakumva yego turakumva desire ubwo buhinga bateye bwo gukoresha izo radiyo nibaza ko zari inyungu z'igihugu batoza kubukoresha hanze ubutahukana mu burundi kuko mu burundi n'amahoro
reka bishure mumwishure valeri
yego badezire ngira abaje ikibazo nawe jene yari yabajije ngira yumvise inishu nahaye jene hari ibisabwa yuko kugira umuntu ashoboye gutaha ibugiye umuntu yahunze abazi igituma yahunze kandi yabona ibyatumye ahunga bikiriho ntashobora guhunguka ngo niko bivuga hama nazo avuga ati uburyo twakoresha yaba mu buryo bwerekeye abantu ubumenyi bw'abamenyeshamakuru yabangira n'ibindi ibyo nabyo ngira natwe turifuza gutahana yamubwiye yuko mu migabane n'imigambi ya jibere harimwo kurondera uburyo amenyeshamakuru botaha mugabo bagataha umutekano wabo uhari ukwiye kandi hakaba hari n'ibindi bisaba byerekeye ubutungane byerekeye ingene amaradiyo yaturiwe amaradiyo yaturiwe agashobora gushumbushwa bivanye n'ubutungane bwigenga bushobora gukora amatoza atomoye kandi bugashyira imbere y'intahe uwo wese yagirizwa icyaha cyakorewe abamenyeshamakuru bigenga urumva rero desire natwe turabarundi kandi burya turakunda igihugu cyacu nimwibaze ngo mwe muri ngaha mu burundi ngo mudusubira gukunda igihugu turagikunda muri bene wacu hari inshuti n'abagenzi twasize ngaho benshi cyane reka ahubwo mboneye n'akajya ko kubatasha ariko umenye yuko natwe rero dukunda igihugu cyacu kandi twifuza yuko twukorera umwuga wacu mu burundi tutari mu mahanga twarahunze radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire valeri muco umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro ajibe um, hari uwigeze kuvuga ko ari mu maradiyo amwe yari yaturiwe yasubiye kugurwa yari yugawe uh, ayo maradiyo mubona akora gute
amaradiyo ayahe ari burundi ego
akora neza kuko hari amakuru menshi turonka tutuwe tutashobora kugira tutapotasiyo nzuzi yo tutari hagati mu gihugu n'abari mu gihugu ndetse ntibamenya byose ariko nagenda abatera inkunga ndabatere intege babandanye umwuga wo kumenyesha amakuru uragoye abamenyesha amakuru bene wacu aba jean claude nshimirimana badezesi ndebura n'abandi bose batoroherwa batoroherwa mu kazi kabo kubera hari abantu bataryoherwa n'ukuri baba bariko baravuga bagenda batera intege babandanye n'uko bimeze umwuga wo kumenyesha amakuru ariko bameyuka yuko umumenyesha amakuru mwiza umenyesha amakuru afitiye akamaro igihugu n'abanyagihugu ari umumenyesha amakuru muzima babanze bicungere tweke umutekano wabo
hanyuma mwavuze ko hari ibibazo bitoroshe abamenyeshamakuru bigenga bari hanze bahunze bafise mwo biducira ku mayange
ego ahanini murazi n'ubukene iyo uri mu mahanga utagira isaganirizo ahanini ni ukuvuga abatashoboye kuronka amahirwe yo gushobora kugira gukora mu maradiyo azarondera uburyo hirya no hino twose agafashanyo tukagasabikanya hari benshi rero bafite imiryango yabo wumva rero ko bigorana ingene ashobora gutuma umuryango atamikoro afite atakora ahanini washaka imigabo imigambi myinshi turiko twatanguye murashize tuko turafashanya n'abantu basanzwe bafasha amenyesha makuru niyerekeye nyene abo nyene batagira mikoro batashoboye kuronka ingene bashobora kubandanya umwuga wabo ica mbere bagashobora kuronka ingene bandanya umwuga wabo kuko burya ubuhinga bwa none bya interinete n'ibindi biraha biratanga uburyo bwinshi amashasi menshi yo gushobora gukora ukabandanya umwuga wawe atari bimwe byo kugira ngo muri studio ugashikiriza amakuru yawe ugacisha kuri emeteri ikajya ku imwe imanga ikajya hehe ni uburyo bwinshi dushobora gukora hari ibinyamakuru byandikwa hari interinete abo rero niyo migambi rero cyane cyane ihagaze kuri ibyo twatanguye muri ajibeye nibyo natuma kandi bashobora no kuronka agashahara agashobora kubeshaho imiryango yabo
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite eriya eriya uratwumva
ndabumva cyane ndabahaye ikiriwe cyane rwose yego mufise mwatubwira izina naho muri
ndi bujumbura mu burundi nitwa sengiyumva eriya mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera
reka ndaramukije n'umutumire ndagomba guterera muri kino kiganiro muri isangana gikurikiranye kuva kigitanguka yego
nashaka kuko ibariza mutumire mbega nk'ubu unye muri hanze n'ibica bibagora rwose kugira ngo muronke amakuru naho twumvise duciye kuri watsapu na fesibuke amakuru muba muri ko murashyikiza mbega ni amakuru muba mufite ibyemezo mbega mubigenza gute ko ko tubona mutaba muri ngaha anye mu gihugu mu migambi mufite ibyo byuma mwoba muzabishinga nka ryari nko gushika nko mu bihumbi bibiri na ka na mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe murashobora kuba mwabishyize ibyo byuma kugira ngo abantu bakunda ibiganiro byanyu nka kepe dora kepe duhora tuyumva kuri kuri fesibuke hamwe no kuri watsapu urabona nka twebwe turi mu bukene nyakubahwa mumenyesha amakuru muraraba mugerageze mudufashe ibyo byuma mu bisinge twumvirize kuri eseme bisanzwe ubunye aba banyakubahwa bo kwiratira kwigambika babikora mu rwanda murakoze valeri
ngira abanyumvise nabi ibyo sinigeze mvuga ko hari umugambi wo gushobora gushinga ibyuma hagati mu gihugu kugira ngo amakuru ashobore kumvikana kurumva nibyo ntibyoshoboka burundi ikibazo yuko leta yotwemerera urazi ko no gusa n'ubu batashobora kuvuga yuko batwemera yuko ari amaradiyo bashobora kwizera bagashobora no kuza barayavugira ko ariko ndaguhumuriza eriyasi amakuru aca muri inzama na humurana za radiyo murishonya n'izindi muzozumva ziravuka amakuru burya tuyahabwa n'abanyagihugu abanyagihugu nababwiye ahanini benshi bibaza yuko amakuru aca muri aya maradiyo ari y'abamenyeshamakuru bahunze yuko ari amakuru ngo duhabwa benshi bavuga yuko ari amakuru duhabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko barahirembera rwose burya ibi niko birashyira mu burundi biraba bose si kubera ngo umuntu ari imbonerakure si kubera ngo ari mu mugambwe cnddd yuko izerekeye bitamuraba yuko abapfa bitamuraba benshi badushikiriza amakuru bashaka bari muri izo nzego bari mu nzego za leta bari no mu biro by'umukuru w'igihugu baduha amakuru mu nama nshingamateka abakuru b'imitumba abaguverineri bande bose turavugana baratubwira baraduha amakuru abwira ati ibyo umbajije nibyo cyangwa si ibyo bimeze uku byagenze uku ariko muri atwije ibyanje idashobora guca muri amaradiyo yanyu kubera kumva umuzi na jewe ntava ncamererwa nabi je ndi ngaha hagati mu gihugu ni ibintu twumva rwose hajya muhora murumva duhindura amajwi ni ku umutekano w'abaduha amakuru w'abanyagihugu icyo rero nicyo nagenda menyeshe kandi bose babyumve abaduha amakuru ni abarundi bo mu mihingo yose bo mu bwoko bwose bo mu ma- mu migambwe yose bo mu no kuvugangira ubuzima bw'igihugu bose duhereye hasi gushika hejuru ni abantu twakorana kuva turi burundi twari dufitanye imigendere myiza kandi amakuru yacu barayumviriza bagendera abarundi ntibazi basore kuza barahendwa bahendwa eh, na bamwe bamwe bari mu ngambo yo ku butegetsi na bamwe bamwe bari mu butegetsi bavuga ngo radiyo inzama na humura na za radiyo murisho yuko ngo bavuga ngo ibintu ibinyoma si ibinyoma tuvuga kuko amakuru dushikiriza turayemanga burya hari ikintu kimwe aba- abantu bakunda kuyobagiza hari amenshi amakuru benshi bo ku isi dufatire nk'abo mu rwanda muri ya radiyo mirikorine none ntibagiye ku- kuburanishwa muri sentare mpuzamakungu kubera i- imvugo yabo iturira imvugo icanishamo abanyagihugu bakoresheje none twebwe ko ibyo tuvuga gica byumvikana ku isi yose inyungu twe tuba dufise n'iziye kugira umunsi w'izina turava tuja imbere duseruka badu- badutwara imbere y'intahe imbere y'amasentare mpuzamakungu canke sentare z'i burundi kubera ivyo twavuze bituriye igihugu nta nyungu tubifisemo twebwe turabarundi dukunda igihugu cacu abamenshi makuru babukiye muri ajibere ntihagire umuntu azotwihenda ko turabarundi nk'abandi kandi dushaka yuko ibintu bihinduka mu burundi bihinduka neza abarundi bagasubira kuja mu gihugu gitsimbateyemo demokarasi ubumwe n'amahoro nico rero ca mbere two turagwanira ajya amakuru turadushikiriza nta na rimwe twe twifuza kuvuga amakuru niyo tu tuvuga amakuru mabi tu- novuga ko ari mabi eh, yerekeye amakuru mabi yerekeye igihugu cacu eh, tuyavuga turyohewe tuyavuga umutima ubabaye cane kuko ni igihugu cacu kandi abakibamwe ni bene wacu mwe muri bene wacu eh, mu- muri abagenzi bacu muri abarundi nkatwe kandi turabakunda kandi turakundana kandi benshi barazi yuko twagumanye imigenderanire myiza urakoze Eh, alphonse eh, aratwakuye alphonse uratwumva
ndabumva neza cyane ego mwotubwirira irindi zina naho muri n'ikibazo canke intererano
bo afcd we ntabwo uri hagati eh
ariko numvise sinasubiye umenyesha amakuru bakora n'izi radiyo boneka za rca ingamba n'izindi
halo ego Eh,
Ah.
eh, icyo icyo nagira afcd nayintereseye ahanini ntabwo nari nanamenye ko muri muri mu kiganiro nka kino eh, iradiyo nk'iyi ni radiyo ndayikunda cyane cyane rwose ibintu bikwiye ariko rero kugira ngo umuntu aronke yaba aronka amakuru hari ukuntu twese araronka amanimero y'amatelefone kugira ngo umuntu yaba aronka amakuru mu kirundi mu giswahili kugira ngo umuntu aze yumva agahita
ego icyo nicerekeye icyo nicerekeye iyo radiyo yanyu ni ukuri muba mukoze cyane hamwe mwoza murampa amakuru ama ku cyerekeye uwo mushinga ntayo mwasumiye ariko atanga umutwe ku byerekeye akazi bakora abarangamutima ba- bahunganye biranezera cyane kuko ntibagataye baracyakora umuzi wabo uko uko uri ahubwo icyo icyo nomusaba ni uko nta kinini kwanza nomusaba kuko jewe nomushimira cyane neguye ku mutima n'abo bakorana ah, n'ibinyamakuru bakorana biraduhumuriza cyane biraduha ah, ibyizero binini cyane biraduha kubona ko eh, nk'uko akarangamutima k'indirimbo y'u- y'uburundi igihugu cyacu bavuga ngo warafuye ntibapfuye Eh, barapfuye umuntu bapfuye Eh, ni ukuri eh, tuba twarakoranye byinshi nabo twarakoranye muri akorede hafi n'ibindi imwe yagiye hariya ubundi ajya hariya ariko kugeza ubu no munsi imitima yacu yataremye yatahagaze Eh, irarindiye umunsi wo kuruhuka
murakoze
tumushimire cyane namwe twongere tubashimire twizera ko muzoduha amakuru no hanyuma abakozi cyane imana ibaheze gusa murakoze dusa kandi ezekiel ezekiel eh, uratwumva
ubwo ndabumva eh, watubwira irindi zina naho uri hamwe n'ikibazo canke intererano
iyo ndorereye ezekiel mu gisagara cya bujumbura ego
nagomba kuramutsa uwo mutumira Alo?
ndabumva mubandanye
banza mu ndamukiriza uwo mutumire eh, arabumva
icya mbere nagomba kubashimira ku kigoro bagize bakiyaranja ku buryo bashoboye kugira abarundi dushobore kumva amakuru ariko rero tukagira ikibazo mu burundi turembejwe n'ubukene ntidushobora ayo maradiyo yabo kenshi usanga yumva abantu bakoresha za watsapu amatelefone agezweho twe uturadiyo dushobora kumviriza ntitujya dutembereza kuri fm dutumbereze urushinge hagomba kumubaza nti mbega mu migambi bafise buba bariko biyumvira ku munyagihugu mutonya na cane cane ko bavuga ko batohoza amakuru yo gushikiriza abarundi
abishure yego Mu- mu- muheraheze ikibazo abishure munyarutse yego yego Yego.
nyarutse nyarutse mu- ikibazo
Eh, ica kabiri nagomba kubibariza turumva ko kenshi amakuru badushikiriza ko kenshi usanga ari amajwi bahindura umuntu umuntu udashobora kumwumva uko ari Eh, tukagira amakenga ati none bajya abantu babahindurira iki kandi baba bari kubavuga ukuri reka bishure mumwishure valeri
ego eh, ico iyo ni inyishu yumvikana kandi nigeze kuyivuga ivyo bisanzwe bikorwa mu mwuga wo kumenyesha amakuru aho uhindura ijwi eh, ry'umuntu yaguhaye amakuru ku mvu z'umutekano wiwe kuko birumvikana uko eh, bimeze mu burundi ntibemera yuko hagira umunyagihugu atanga amakuru avuga ingene biriko biragenda cane cane ibivyerekeye u- ubwicanyi nico gituma rero tubahindura amajwi hari na washaka n'abari bavuga ati je nimumpindura ijwi ndavyemanga vyo mvuze mugabo munyuma tukagira ati kumva z'umutekano wiwe burya nta- ntazi neza ngira ntiyigeze yumvira neza ko eh, kuvugira ku ku maradiyo ya inzamba rumura canke za radiyo murisho eh, kenshi ah, abategetsi burundi ah, babifata ukumengo eh, ubu- ubugize amakosa kandi hari amaje no kubihorwa yanobaha n'uburiro nka bungahe nico bituma tubahindura amajwi ivyo rero umwuga amategeko y'umwuga wacu arabituriwe kurira ahanini ni uko igikuru gusa ni uko umesha amakuru aba eh, yizeye iyo nkuru aba azi yuko yatohoje iyo nkuru kandi uwo ariko aravugisha ntaba yamuhinduye ijwi ariko aba ariko aravuga ibintu vy'ukuri Eh, kenshi murabwira abahodora twandikirana nko kuri za watsapu nabwira ntirega ajya amakuru utanga muze no mugenda murabe mu makati yanyu aho twayatanze mufise amakaye mugende murabe ko atari ivyo ivyo biba vyavuzwe kuko twe nababwiye ko tuye- turemanga neza cane amakuru dukora kandi tuba tuzi yuko twato- twayatohoje ayo utashoboye gutohoza neza tu- tu- turayihoza tuko- tuka- tukarengana kuko nta kundi gutanga inkuru ita- idatojwe neza eh, bif- bifise ingaruka mbi cane umenyesha amakuru no kuba ariko barayumviriza yego Eh, mu kurangiza dufise eh, pierre chanel pierre chanel uratwumva
abumva cyane n'amahoro Eh, unyarutse cane mu kibazo cawe ku mwanya ugiye kuturangirana Yego.
canke intererano yego yego je nagomba kumubaza kuri ibi byerekeye amaradiyo ubona ko ari amaradiyo yugawe radiyo isanganiro yari muri amwe yugawe na radiyo bonesha fm muri iyi minsi ndumva kumenga mu butungane ko baragomba kubemera ko basubira gukora isanganiro yo isanzwe kandi nayo ntenge iravuga iravuga co kimwe n'uko airtel yavuga co kimwe n'izindi ni igiki cishobora gituma mwebwe mudakurikira mu butungane kugira ngo baborohereze namwe musubire muze mukorere mu gihugu kuko urumva muciye mubandanya mucisha kuri za humura n'izo z'inzamba kandi izo radiyo zanyu zarabujijwe gukora zikabibwa n'inzego zibifitiye uburenganzira birumvikana yuko namwe mamwe ko murishyira mu mitego reka bishure valeri mumwishure yego Yego.
ya kabiri icambe coco ibyo chanel womenya ni uko eh, iradiyo izo amaradiyo uvuga akorera mu mahanga yamenyesha amakuru bahunze eh, ntiyangiwe gukora mu burundi kuko ntiyigeze asaba uruhusha rwo gukora mu burundi nta gwete bigeze ba- batanga muri sense wo gusaba yuko eh, yokomererwa mu burundi ku mvo zumvikana kuko mugihe uvuga ngo amaradiyo yuguruwe twe tubona yuko hari ikibazo kigihari cerekeye ubutungane amatohozwa yarakozwe ku- ku vyerekeye eh, kudeta n'amanifestasiyo n'ibindi vyagiye birakurikira byose ariko na murazi neza yuko mu cegeranyo ca procureur de la republique bavuzemwo iradiyo imwe gusa eh, yaturiwe ariyo rema fm ivyerekeye eh, radio televiziyo renaissance vyerekeye rpl vyerekeye boneshe vyerekeye isanganiro nta kintu na kimwe babivuzeko ni kubera iki barafise imvo badashaka yuko bija habona ivyo vyose nivyo vyerekana yuko hataragera eh, yuko eh, dutaha mu gihugu tuzi neza yuko umutekano wacu uzocungerwa neza kandi yuko umwuga wacu uzokubahirizwa tugakora mu bwigenge nico kibazo na- na- nacishuye ariko nuko bimeze rero mu gihe bitarashobora kuja mu buryo twumva igituma umuntu yotaha akishira akitwara mu menyo y'ingwe muri make cyane hasigaye umwanya muto cyane imise guhunda ibihe mwoshikiriza ubwa nyuma mutaba mwashoboye kuvuga muri make cyane yego je nashaka guhumuriza abarundi bene wacu abamesha makuru bahunze barukiye muri ajibere ni abarundi nkamwe kandi bakunda igihugu cabo ntituzopfa tubuza amakuru aturiye igihugu acanishamwe abarundi canke amakuru yose yoza ahungabanya umutekano w'igihugu siyo ntumbero yacu dufise ajibere dufise intumbero yo gufashanya hagati webwe abamenyesha amakuru bahunze tukabanya dukora umwuga wacu kandi tugashobora gushira imigambi ishobora kuduteza imbere nico ajibere twayishiriyeho ngira nico nonoshobora gushikiriza abarundi kubahumuriza yuko tutazopfa duhe mu kizibi cacu no Murakoze.
gutanga amakuru ataco afasha uburundi murakoze yari umutumire wacu valeri muco avugira ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro ajibe twariko tuganira mu kiganiro muri isanga turashimira rero umutumire wacu dushimiye abagize uruhare muri iki kiganiro abaduhamagaye bagashikiriza ibyiyumviro byabo bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugire ibihe byiza
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika